turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda muri ko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aho ni kigali na fm mirongo icenda n'ibice bitatu i karongi mu burundi ho turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe muri uganda mwiriwe gute muratwumva na mwebwe kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ni ikisoro ikaze makuru kuri uno mugoroba rero kuri mikoro muri kumwe na diane ninahazwe ndi muri studio ya gatanu mu rwanda umucamanza muri sentare yungururizwamo imanza yategetse ko umenyesha amakuru diodone nsenga batazira cuma hassan apfungwa imyaka indwi nk'uko yari yarabisabiwe ayowe bazi ko byadushimisha ko ubu ni agahinda gusa nyine ntabwo twagira numvaga byagomba kuzaza hano mu nkiko zo hanze naho mu rwanda n'umunene baba bari kubikora uyu ni sixte primiyani rukebesha ni se wa cyuma hassan muri repubulika ya demokarasi ya kongo abadandaza biriwe bahagaritse akazi kabo biyamiriza iduzwa ry'amakori ya leta ayo makori yaduze kugera ku bice mirongo irindwi ku ijana muri ano makuru murumva bamwe muri bo bavuganye n'ijwi rya amerika ibitero vya israel vyahitanye abantu barenga mirongo irindwi muri gaza siriya na libani twabiteguye ku mugabane wa afurika kandi jacob zuma yahoze ari perezida wa afurika y'epfo yaraye arusimvye mu mpanuka y'imodoka yabaye ku muhingamo w'ejo ido n'ido y'ano makuru yose ni mu kanya isase musangwa ikaze ku ijwi ry'amerika reka mbere kuri iyo nkuru nari mvunaguye mu kanya jacob zuma yahoze ari perezida wa afurika y'epfo yarusimbye mu mpanuka y'imodoka yabaye ku muhingamo ku munsi w'ejo wa kane fidel niyongabo aratubwira ibindi hisunzwe amakuru yatanzwe n'ibinyamakuru by'ahabereye iyo mpanuka mu ntara ya kwazulu natal zuma aturukamwo hamwe n'igipolisi umuntu yari agendesha imodoka aborewe yarasetse imodoka jacob zuma yarimwo ku muhingamo w'ejo ku wa kane Musam Kize umuyobozi mukuru ajejwe amatora mu mugambwe wa Zuma mukoto wesizwe MK mu mfunyapfunyo yatangaje ko umudereva w'iyo modoka yasetse imodoka Zuma yarimwo ku mpaka kandi ko vyari vyateguwe iyo mpanuka yabaye igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo ine mu masaha yo muri afurika y'epfo igipolisi cyatangaje ko ata bantu bakomeretse muri iyo mpanuka uyu mugabo afise imyaka mirongo itanu n'umwe yarahagaritswe yagirizwa ko yari aborewe kandi yariko atwara nabi cyane ku buryo yashobora kugeramira ubuzima bw'abandi jacob zuma muri iki gihe ntarekuriwe guhiganwa mu matora azoba muri afurika y'epfo mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka bifatiye ku gihano c'umunyororo yaciriwe imbere yaho yamara ariko afasha umugambwe wiwe mu gikorwa cawo co kwiyamamaza kwiyamamaza imbere y'amatora ya mu kwezi kwa gatanu kwimirije fidel niyongabo urakoze ibitero vya israel vyahitanye abantu barenga mirongo irindwi muri gaza siriya na libani thomas kamirindi nivyaje kutubwira hamas ivuga ko indege z'intambara za isirayeli zarashe mu majyepfo y'intara ya gaza zica abantu cumi na barindwi zarashe kandi no mu nkambi y'impunzi yitwa al magazi hagati no hagati muri gaza abantu umunani babiguyemo kuva intambara yo muri gaza itangiye ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi gushize imaze guhitana abanyapalestina barenga ibihumbi mirongo itatu na bibiri nk'uko hamas ibitangaza naho muri siriya indege z'intambara za isirayeli zarashe mu mujyi wa alep mu majyaruguru y'igihugu umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa observatoire syrien de droit de l'homme osdh mu magambo magufi watangaje ko zibasiye cyane cyane ububiko bwa misile z'umutwe witwara gisirikare wa hezbollah wo muri libani hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya alep osdh yemeza ko zishe abantu mirongo ine na babiri abasirikare mirongo itatu na batandatu ba siriya n'abasirikare batandatu ba hezbollah ntacyo isirayeli yagize ivuga kuri ibi bitero ahubwo yatangaje ko indege zayo z'intambara zarashe no muri libani zihitana umugaba mukuru wungirije w'ishami rya hezbollah rishinzwe ibisasu bya roketi witwa ali abdel hassan nayim mu itangazo yashyize ahagaragara hezbollah yo ivuga ko ari abarwanyi bayo barindwi bivuganywe n'indege za isirayeli barimo uwitwa nayim niryo zina ryonyine yatanze iyi mibare yose dukesha ibigo ntaramakuru bikomeye reuters yo mu bwongereza ap yo muri leta zunze ubumwe za amerika na afp yo mu bufaransa iratwereka ko israel yishe abantu byibura mirongo irindwi na bane kuri uyu wa gatanu muri gaza no mu bihugu baturanye siriya na libani hagati aho tukivuga kuri ibi by'ino ntambara sentare mpuzamakungu ijeje ubutungane uno munsi ku wa gatanu yategetse israel kugurura ibindi bice byo ku- kwinjiramwo mu ntara ya gaza kugira ngo izindi fashanyo zishobore gushikira abanyepalestina baba muri iyo ntara bishwe na kigoyi fidel niyongabo aragarutse iyo sentare yategetse israel gufata idatevye ingingo zose zikenewe mu ntumbero yo gutanga uburenganzira bwo gushikana imfashanyo zankenerwa mu ntara ya gaza atantambamyi zirimwo ibifungurwa amazi bitoro n'imiti iyo sentare yategetse kandi israel gukora ibishoboka vyose kugira igisirikare cayo ntigikore ibikorwa bityoza uburenganzira ubwo ari bwo bwose bw'abanyapalestina baba mu ntara ya gaza sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane riraye mu buholandi yabwiye israel kwishura mu kiringo c'ukwezi ku kugene iriko ishira mu bikorwa amategeko yayihaye ntaco israel avuga ku ngingo ya sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane yamara yarahakanye yivuye inyuma ko iriko ikora ihonyabwoko mu ngwano imazemwo hafi y'amezi atandatu n'abagwanyi b'umugwi hamas israel yasavye iyo sentare guhagarika gutanga amategeko mashasha itegeko sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane yafashe kuri uyu wa gatanu rifatiye ku rubanza afurika y'epfo yashingishije muri iyo sentare aho yagirije israel ko iriko ikora ibikorwa vy'ihonyabwoko mu ntara ya gaza
ijwi ry'amerika turabandanya n'amakuru y'ijya n'ino ku isi perezida wa turkiyo recep tayyip erdogan hamwe na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden bazokorana ibiganiro igenekerezo rya cenda ry'ukwezi kwa gatanu ivyo biganiro bizobera aha washington dc fidel niyongabo ibizovugirwa muri ivyo biganiro ni iki abategetsi ba turikiya bemeje iyo nkuru kuri uyu wa gatanu buzaba bubaye ubwa mbere abo bategetsi bompi bahura mu ngoro ya perezida biden maison blanche mu kwezi kwa mbere leta ya biden yaremeye kugurisha kuri turikiya indege z'ingwano zo mu bwoko bwa f-16 z'agaciro k'imiliyaridi mirongo ibiri na zitatu y'amadolari hari inyuma y'uko turikiya ishigikiye iyinjizwa ry'igihugu c'ubusuwede mu ishyirahamwe ryo kwivuna amazi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibari atlantique otan bamwe mu bitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko abategetsi ba turikiya bari babangiye gufata iyo ngingo kubera perezida erdogan yari yashavuriye leta ya amerika avuga ko ishigikiye israel hamwe n'uburyo israel iriko ivyifatamwo mu ngwano n'umugwi hamas mu ntara ya gaza perezida wa turikiya recep tayyip erdogan ni umwe mu bategetsi b'ibihugu by'abayisilamu banebagura bikomeye cyane ukugena israel iko ibyifatamwo inyuma y'aho umugwi hamas wakoze ibitero ku butaka bwa israel ku itariki indwi y'ukwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu yagereranije umushikiranganji wa mbere wa israel na adolf hitler yagirije kandi amerika ko ishigikiye ihonyabwoko avuga ko ririko rikorwa ku banyapalestina iyindi nkuru imwe yo mu makungu imbere y'uko duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika kubaka ikiraro gishasha gisubirira kibridge casenyutse ku munsi wa kabiri mu gisagara ca baltimore muri leta ya maryland itumberanye na washington dc aho muri leta zunze ubumwe za amerika bishobora kuzofata imyaka itari mike abatanze ano makuru bavuze ko ibikorwa vyose bishobora kuzotwara n'imiburiburi imiliyoni amajana ane y'amadolari fidel niyongabo yegereye ahabereye iryo sanganya araca atubwira ibindi kuri ino nkuru abahinga bavuga ko kubaka ico kiraro bishobora gufata hagati y'amezi cumi n'umunani n'imyaka itari mike ni mu gihe amafaranga gishobora kuzotwara azoba ari imiliyoni amajana ane y'amadolari n'imiburiburi canke ayarenga inshuro zibiri zayo vyose bizova ku bintu bitari bike vyinshi muri ivyo bitaramenyekana birimwo kwiyumvira ukugena ico kiraro gishasha kizoba kimeze n'ukugena abategetsi ba leta bazokwihutira gupfundika amasezerano n'abazoba bajejwe kucubaka ben shafer yigisha ivyerekeye inyubako muri kaminuza ya johns hopkins mu gisagara ca baltimore yavuze ko bishobora kuzofata hagati y'imyaka itanu n'imyaka indwi same badi yigisha ivyerekeye inyubako kuri kaminuza ya george washington university mu gisagara ca washington dc we yatangaje ko ibikorwa vyo kubaka ikiraro gishasha kizosubirira ikiraro casenyutse keybridge bishobora kuzofata hagati y'amezi cumi n'umunani n'imyaka ibiri ikiraro ca keybridge casenyutse ku munsi wa kabiri gihitana abantu batandatu bariko bagikorako hari nyuma y'uko ubwato butwara ibidandazwa bwitwa dali busetse imwe mu nkingi zacu abategetsi ba leta ya maryland bariko bihutira gukuraho ibisigarira vy'ico kiraro no gusubira kucubaka inyuma y'isanganya ryo ku munsi wa kabiri iryo sanganya ryatumye imirimo ku kivuko ca baltimore ihagarara
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza adrese ya youtube yacu instagram facebook na x mushobora gusanga ko ayandi makuru y'ijwi rya amerika yaba yanditse amafoto canke ayaciye muri za video ni voa radiyo yacu i buruseli mu bubirigi n'ahandi hose ku isi muradukurikirana kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu bubirigi abajejwe iperereza bataye muri yompi umunyarwanda stanislas mbonampeka yigeze kuba umushikiranganji w'ubutungane mu rwanda mbonampeka akekwa ko ivyaha vya jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu c'u rwanda mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane venuste nshimiyimana afise ibindi kuri ino nkuru umunyabategeko w'imyaka mirongo inani n'itatu yafashwe ku wa kabiri w'iki cyumweru mu gitondo akekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda muri mirongo icyenda na kane mu bubirigi iyo umuntu afashwe abanza kubazwa mu gihe cy'iminsi itatu nyuma hafatwa icyemezo cyo kumurekura akaburana ari hanze cyangwa se bakamugumana akaburana afunze stanislas mbonampeka niwe munyamategeko waburaniye abitwaga ibyitso by'inkotanyi muri mirongo cyenda igihe inkotanyi zateraga n'umwe mu bashinze ishyaka pl riri mu mpuzamashyaka iri ku butegetsi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ibiri stanislas munameka wari minisitiri w'ubutabera yeguye ku mirimo ye leta yari iyobowe na silivesire nsanzimana yanje gufata leon mugesera kubera amagambo ahamagarira bamwe kwanga abandi yari yavugiye ku kabaya mbonampeka amaze imyaka irenga makumyabiri mu biryi kandi afite ubwenegihugu igihugu
tukivuga rero ku by'ubutungane buraba u rwanda mu gihugu cy'u rwanda naho umucamanza muri sentare yungururizwamo imanza yategetse ko umenyesha amakuru diyodone nsenga batazira cuma hasan apfungwa imyaka indwi yari yarasabiye amwunganira mu mategeko babwije rya amerika ko bigishoboka kwitura ubutungane mpuzamakungu umuryango ubivuga ku iki murabyumva mu nkuru ya eric bagiraho ubusa kurikirana ino dosiye umucamanza yavuze ko ikirego cy'uyu munyamakuru nta shingiro gifite ategeka ko igihano yahanishijwe n'uru rukiko kidahindutse yavuze ko urubanza rwaciwe n'uru rukiko rw'ubujurire rugomba guhama uko ruri mu ngingo zarwo zose ni icyemezo yasomye nta muburanyi uri mu cyumba cy'urukiko iki cyemezo cyaguye nabi bamwe mu bavandimwe ba cyuma hasani barimo se umubyara purimiyani rukebesha ayiwewe bazuba byadushimisha ko ubu ni agahinda gusa nyine ntako twagira numvaga byagomba kuzajya hano mu nkiko zo hanze naho mu rwanda n'umunene baba bari kubikora mu nkiko zo hanze birashoboka kuri mwebwe yari izi ko ariko numviye tuma we yavugaga ubundi bariya twari tubafite icyizere oya oya ntacyo ese abantu bakoze rero bakagira bagera igihe bamubwira ngo uranze kuja kuburana kandi wari ubishe ariwo wareze urumva hatarimo akantu none se ubwo bushobozi murabufite bwo kuba mwagana izo nkiko ko numva ngo rimwe na rimwe zisaba n'ubushobozi buhenze aya aya nta muntu yakwambara inshuti n'abavandimwe ntawe reka nzabaza abandi bayuzanye nisanzuye ariko nzabaza abandi baziyutse kandi babona bidashoboka nyine bizaba uko byakabaye none se ikindi twarenzaho kugeza ubu iki cyemezo urukiko rw'ubujurire rwafashe ku rubanza rwa cyuma hasani ntikijuririrwa abanyamategeko gatera gashabano na jean bosco sefu ntirenganya bamwunganira babwijwe rya amerika ko batarabona kopi ikubiyeho imikirize y'urubanza rwose uretse icyemezo kitagaragaza icyo umucamanza yashingiyeho yanga ikirego bamushyikirije muri icyo cyemezo ntibabura kubonamo inenge baribaza uburyo cyashyizweho umukono n'umucamanza umwe atari na perezida w'iburanisha nyamara inteko imuburanisha yari igizwe n'abacamanza batatu nk'uko babitangarije ijwi rya amerika birinze kugira byinshi bagarukaho kubera ko batarabona incarubanza yose ngo bayiganireho n'uwo bunganira ikindi abo banyamategeko banenga urukiko rw'ubujurire baragishingira kuri raporo barushyikirije nyuma yo kuburanisha urega adahari abo banyamategeko baravuga ko bagifite amahirwe yo kwiyambaza inkiko mpuzamahanga mu mugambi wo kubona ubutabera buboneye aha babwira ijwi rya amerika ko baziyambaza nk'urukiko rwa afurika y'iburasirazuba mu iburanisha riheruka urukiko rw'ubujurire rwategetse ko umuyobozi wa ishema tv cyuma hasani aburanishwa adahari kuko rwavugaga ko yanze kwitabira iburanisha ku bushake kandi ariwe watanze ikirego nyuma yo kumusura kuri gereza nkuru ya nyarugenge iri mageragera afungiwemo abanyamategeko gatera gashabana na jean bosco ntirenganya sefu bakoze raporo igaragariza urukiko ko gereza ifunze cyuma hasani yanze nkana kumuzana ngo aburane iyo raporo yasabaga urukiko gupfundura iburanisha igaragaza ko bamwe mu barinda cyuma hasani aribo banze kumukingurira ngo ajye kuburana nk'uko yabibasobanuriye bamusuye babwijwe rya amerika ko nyuma yo kuva kuri gereza batunguwe no kubona nayo ikora indi raporo ivuguruza iya cyuma hasani bakibaza icyari cyabujije gereza gukora iyo raporo na mbere yabo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo inkiko z'u rwanda zahamije uyu munyamakuru ibyaha byo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano kwiyitirira umwuga w'ubunyamakuru no gutambamira ibyemezo bya leta rumukatira imyaka irindwi y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni eshanu cyuma hasani ahakana ibyaha akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki mu minsi ishize imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka human rights watch ifite icyicaro muri leta zunze ubumwe za amerika yasabye ubutegetsi bw'u rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru ni nacyo uyu muryango wongeye gusaba nyuma yo kumenya icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire bwana lewis maj ukuriye human rights watch muri afurika yo hagati uku niko yabwiye ijwi rya amerika
icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire cyafashwe uyu munsi kibangamiye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu rwanda urubanza rwa dieudonne nsenga rwakunze kugaragaramo amakosa akomeye no kuva rugitangira kandi n'ibyaha bamuhamije bigaragara ko nta kabuza ko bifitanye isano n'umwuga we w'itangazamakuru abategetsi b'u rwanda bagombye kurekura nsenga bagakora mu maguru mashya amaperereza ku birego bikomeye by'iyicarubozo abashinja kandi bakamurekera uburenganzira bwe bwo gutanga ibitekerezo akabona ubutabera buboneye hubahirizwa uburenganzira bwe si human rights watch isaba irekurwa ry'umunyamakuru cyuma hasani gusa ahubwo n'ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku banyamakuru committee to protect journalist cpj mu mpine rifite icyicaro muri amerika naryo mu nyandiko zaryo ryakunze kubisaba ubutegetsi bw'u rwanda eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
yabaye igisubizo cyacu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihugu cy'u Burundi bamwe mu bakenyezi bize bako- bize bakora mu nzego za leta ndetse no mu bikorera utwabo bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko bahura n'intambamyi nyinshi mu kazi zirimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ibindi kuri ino nkuru na tiyarive ndayishimiye ari i kigali mu rwanda abayaze n'ijwi ry'amerika bakorera mu bisata bitandukanye bya leta hamwe no mu bikorera utwabo hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi abo nabo barimwo abarimu abakora mu bijanye n'amagara y'abantu mu bijanye n'ubutunzi bwa leta n'ahandi uyu mukenyezi w'imyaka mirongo ine n'indwi akora ibijanye n'ubutunzi mu gisagara ca bujumbura akaba ari nabyo yize atangura asigura ikibanza umukenyezi w'incabwenge afise uyu munsi mu burundi umukenyezi aho hambere hahise nta gaciro yari afite mu rugo ariko ubu aragenda nawe aka- akagenda akazana akagira icyo afashije mu muryango wiwe agafasha umushingantahe wiwe kare nta gateka umukenyezi yari afise yari kuguma yicaye muhira naho biri uko kandi abo bakenyezi bemeza ko hari izindi ntambamyi nyinshi bagira mu kazi zikwiye gutorerwa inyishu izo zirimo ku baba bafise abana bato ugasanga hari ibibabangamira nko kuja gukorera hanze mu ntara uyu mukenyezi w'imyaka mirongo ine n'umwe afise abana batanu yize ibijanye no guhumuriza abahuye n'ibibazo by'ihungabana akaba ari nabyo akora mu ishirahamwe ryigenga rikorera i Makamba ariko umuryango wiwe ukaba uba i Bujumbura nibyo atwiganira ushobora gusiba terrain ushobora gusiba mission kubera ufise umwana Eh, ariko akazi gatonda ariko mugahageraho kuja kuri mission rikanga kugenda Eh, ugasanga ntiba- ntibashizemo kwiyumvira yuko ari bo- umukozi wabo bafise afise umwana ategereza kuduga uyu mukenyezi nawe arubatse akaba afise abana batoya babiri akora akazi k'ubwarimu mu gisagara ca bujumbura nawe avuga ko hari n'abahura n'ihohoterwa rishimikiye ku gitsina iyo bagiye gusaba akazi nk'umugore uca usanga abagabo bamugendeyeko bo mu kibano canke eh, canke aba- bahakora ugaca usanga baramugendeyeko kubera kuba- ba- ba- bakora ibidakoreka nyene abanyamabanga mpuzabitsina ikindi bavuga ni ikijanye no kuba umukenyezi adahabwa ijambo mu kazi nk'uko bikwiriye bavuga ko ivyo vyerekana ko hakiriho kubigiza inyuma nk'abadashoboye kubera urumva ya- ivyo nza kuvuga jewe nti- nti- ntibovyemera nk'uko eh, vyoba bivuzwe n'umugabo iyo ni intambamyi ihambaye ku mukenyezi aho usanga atumvigwa ijambo ryiwe ritemegwa nk'uko riba rivuzwe n'umugabo ariko kandi hari n'abatumenyesheje ko hari ibisata bimwe bimwe bikoramwo abakenyezi byamaze gutahura ubushobozi bw'umugore mu kazi ndetse bakanaborohereza iyo ibihe byabo byahindutse haba kuba umukenyezi yabyaye canke yagwaje umwana kuri jewe hondi baragerageza kurwanira agateka k'umukenyezi bakaduha agateka wabyaye ntibagukinagiza uraruhuka urafite umwanya wawe ajya amadwa yose uba uyafitiye uburenganzira twagerageje kurondera bamwe mu bari mu mashyirahamwe avugira kongera agaharanira agateka k'umukenyezi mu burundi nabo ntibaja kure y'ibyo bivugwa n'abo bakenyezi twaganiriye basigura ko hakiri agahaze no mu bakenyezi bize mu bijanye no gutunganirizwa bagakora akazi kabo neza kuri mikoro y'ijwi ry'amerika kaze ariane aserukira ishyirahamwe ry'abakenyezi ryiyemeje guharanira amahoro fepade yemeza ko abakenyezi bakiri mu myaka yo kwibaruka n'abafise abana hari ibyo batabasha gushikira kubera gukumirwa ukiri muri iyi myaka bakabanza kureba nimba ukibyara nimba ugiye gukora ikibazo ufise inda bakakwimakaza hamwe abakenyezi bofata ingingo bakavuga bati ntituzosubira kubyara tugira dukore natwo turonka amahera ntitureke kubyara isi yoca imera gute cyangwa igihugu gucoca kimera gute hariho amajenerasiyo batoronka abantu ubwakaze ariane amateka n'imigenzo byo kwigiza inyuma canke kunaniza umukenyezi ngo ateyomoke bibifisemo uruhara runini gusumvya kugira ngo wa mwana w'umuhungu niyakura agera ahantu avuga ati umukobwa n'umuhungu bagomba kugira amahirwe amwe niyaronka posite zikomeye mu gihugu cyangwa ku isi aheza kumva ko umugore afise agaciro kuko yarabirereshejwe rero abagabo bahari dufate aya majenerasiyo hariho benshi ibyo batagiye babironka kuko nabo niyo ndero bagiye bahabwa k'umuhungu k'umugabo afite igihagararo abo bakenyezi bose basaba leta ko mu kazi hojamwo amategeko azwi akingira umukenyezi mu bice byose ijwi rya amerika ryagerageje kurondera abaserukira leta y'uburundi mu gisata giharanira agateka k'umukenyezi ngo bagire ico bavuga ku kiriko kirakogwa ngo izo ntambamyi ziveho ntitwabaronka bamwe mu baharanira agateka k'abakenyezi babasaba kuja mu mashirahamwe kugira ngo ibibazo bagira babivuge gutyo umuti wabyo utoregwe hamwe kuko ivyo bibazo kenshi usanga bisa Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali Thierry ndayishimiye urakoze turaguma ku makuru avugwa ku Burundi bamwe mu banyamahanga baba muri ico gihugu batewe impungenge na rusansuma ibega ibindi kuri no nkuru na Pierre Claver niyo nkuru urusansuma rw'abanyamahanga bose baba mu burundi rwatanguye ku munsi wa kabiri w'iyindwi rufise intumbero yo kumenya abanyamahanga bose baba mu burundi impunzi abimukira abatagira ibyangombwa n'abandi nk'uko byasiguwe n'ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu bwatunganije iryo sekeza pierre nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yemeje ko bifuza ko atamunyamahanga yosigara atiyandikishije aho aba mu gisagara ca bujumbura muri zone ya kamenge ngagara nyakabiga musaga na kanyosha niho haba abanyamahanga benshi ikibonekeje muri iyi minsi itatu ni imisunikano kubera abandika ari bake abanyamahanga nabo bakaba benshi bashaka kwiyandikisha nk'uko umukenyezi abo mu kamenge abisigura aha jewe nazindutse dushitse ngaha twiyandikishije dusanze turi wa mirongo indwi na gatanu no tuza gushikirwa ariko naco kandi ikindi tubona ngaha abantu ni benshi cyane kandi ko ari benshi abantu abandika ni bake turafite ibindi bikorwa dukora tuve ngaha hakiri kare bamwe turafunze tugenda guteka nabo baduhaye iminsi itatu ariko ntibishoboka bamwe ndetse nk'uyu mugabo wo muri zone ya nyakabiga barafise amakenga kuko batasiguriwe imvo n'imvano y'ubwo rusansuma twe batubwiye ko ari resansuma y'abanyamahanga gusa nicyo gituma nzaza twitabye ako kanya ndavuga bidutera kubera dufite amafomu tuba n'umuryango perezanse ingene turi mu muryango namba muri senke perisoni mutegereza kwitaba mwese senke perisoni bakababona bakaca babaregisa umwe mu ndongozi z'abakongomani mu gisagara ca bujumbura aratera kamo bene wabo n'uwoba ataronse akanya muri iyi minsi itatu kunyarukira ku biro bya zone kwiyandikisha na reprezentante de refuge
nk'userukira impunzi z'abakongomani ndasaba ko nabo batinya ko boza kuko ni ku neza yacu ikindi naco ntawe uzi neza ico rugamije nico gituma amakenga atubura ariko urabona ko abenshi bitavye akamo ico bikoze umwanya wabaye muto batwongera ikiringo kuko murabona ko no ku munsi wa nyuma turi benshi ntawe uzi ko twese bikunda ko twandikwa murasanzwe hema
ku munsi wa nyuma wo kwiyandikisha izo ndongozi z'abanyamahanga zisaba ko kongerezwa ikiringo kuko abanyamahanga ari benshi kandi abari bajejwe kwandika ari bake bifuza ko hotangwa umwanya ukwiye kugira ngo ntihagire uzosigara kubera ukutamenya canke ugufatirwa ubushikiranganje bw'intora hagati mu gihugu bwasiguye ko kugira ngo bwongereze ikiringo buzobanza kuraba ko hari abataronse akaryo ko kwiyandikisha buvuga ko rusansuma nk'izo ari ku mvo z'umutekano w'igihugu naho atabitigira biramenyekana vy'abiyandikishije amakuru duhabwa na bamwe mu bajeje kwandika batubwiye ko abenshi ku bice biranga mirongo umunani ku ijana ari abakongomani hakiyongera ko abatanzaniya abava mu bihugu vyo mu burengero bwa afurika nka mali na senegal hamwe rero n'abava mu bihugu bihugu by'abarabu bagwiriye cyane cyane muri quartier yitwa asiatique hagati mu gisagara ca bujumbura uwaduhaye amakuru yatubwiye ko abanyarwanda biyandikishije ari bake cyane ndetse ko ahenshi atawibonekeje uwo yaduhaye amakuru yikeka ko urwo rusansuma rushobora kuba rutumbereye abanyamahanga baba mu burundi babangamiwe kurusha abandi abo nabo n'abanyarwanda ubushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu bwaheruka kugira rusansuma rw'abanyarwanda mu mpisho nk'uko byashikirijwe n'umu umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu martin teretse ari mu kayanza mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka aho yatangaza ko imbibe z'uburundi n'u rwanda zugawe yemeje ko abo uburundi butabashaka abibaho nabo dukeneye n'abari bari ngaho gatatu twabirukanye nabo gusa baramatari nabasabye raporo y'abanyamahanga baba mu burundi barazi ibyo ari bayimpaye twabikoreye ko byose kandi bigenda neza cyane umutekano ni muzo bwe ngo wa komiseri kominare cyangwa provinciale cyangwa uwundi wese umutekano ni watu wese bitura abatu wese muzo bwe ngo wa koroneri ngaho onya batwara akarere ka ni twese yamara ku rundi ruhande leta y'u rwanda yahavuye ihumuriza abarundi baba mu rwanda mu ijwi gicega yaca umuvugizi wa leta ale mukurarinda u rwanda rwasabye uburundi gufata neza abanyarwanda babayo kurinda umutekano w'abanyarwanda nubwo batabashaka babivuze ko batabashaka ubwo igikurikiraho ni iki ni ukubafasha kugeza igihe bagereye iwabo hano mu rwanda ntawe uhungabanye ku rundi ruhande ubwo umunyarwanda uri hano abyumve niba mu gihugu runaka bavuga bati ntibagushaka nta mpamvu yo kuvuga ngo urajyayo ariko ku barundi bari hano baryame basinzire bakore akazi kabo kuko nta murundi ugomba kugira ikibazo hano mu rwanda kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe ibiharuro bitangwa n'ishami gita impunzi ku isi hse hamwe n'igisata c'abinjira n'abasohoka mu burundi cerekana ko abanyamahanga baba muri ico gihugu barenga gato ibihumbi ijana na cumi bagizwe ahanini n'impunzi z'abakongomani nka zose ziba mu makambi y'impunzi hamwe n'abandi banyamahanga bakeya baba mu bisagara nka bujumbura rusansuma nk'iyo yaheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu pierre clavin nkuru ku bwijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru urakoze mu kanya turaza gusozera no makuru ariko rero ndabasaba imbabazi kuko hari inkuru yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yavuga ku bikorwa by'ubucuruzi bitandukanye byo mu gisagara ca Goma vyiriwe vyahagaze uno musi kuwa gatanu nari nabemereye tudashoboye kubibashikiriza kwera akanya gato turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu ari imbere ariko mwomenya ko abacuruzi biyamiriza ahanini ukuduga kw'amatagisi mu gihe c'ubuyobozi bwa gisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru ubuzima bwasa n'ubwahagaze mu bice bimwe bimwe byo muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu mabarabara atandukanye nko mu gisagara ca goma niho hagaragaye za moto imodokari zitwara abagenzi naho nyine vyari bike ikindi cibonekeje ni kuma ikindi cibonekeje ni uruja n'uruza rw'abantu ariko amaduka habayo ku mabarabara no kure wasanga yugaye nk'uko umenyesha amakuru wacu jimi shukurani yabibonye abatandukanye bavuga ko babangamiwe n'ibi vyemezo vyongerwa ry'imisoro mu gihe ubucuruzi butagenda neza kubera intambara z'urudaca zizenguru uh, zibandanya kubangamira igisagara ca Goma cane cane nka territoire za Masisi na Rucuru aho ibikorwa bimwe bimwe vy'ubucuruzi naho nyene vyari vyahagaze iyo nkuru rero ndabatumire kuza kuyumva mu majwi aho muza kumva abadandaza batandukanye bavuganye n'ijwi rya amerika ndetse n'icyo leta ibivuga ko haza ko ari mu makuru yacu yo mu gatondo nuko rero nshuti bakunze mwakoze kudutega abiri twizere ko wikende muyitanguye neza tubashimire ko mwabanye natwe mu biganiro byacu bitandukanye n'ano makuru cyane cyane mwari ko mushikirizwa na jowe diane ninahazwe